iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda ndabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i washington dc muri kumwe na oriane tangishaka ikaze mwese mu biganiro byacu tubibutse ko mu burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na kabiri canke kuri metero mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu na rimwe canke mirongo ine na rimwe mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ivyo bihanuro vyafashwe intumbero yavyo ni iyo kugira ngo ivyo binyamakuru vyikosore bikore neza gusumba ivyo binyamakuru vyafatiwe ivyo bihano eh, n'ivyikubita agashi canke ivyo bihano bigahera tuzoheza tuvugane uyu ni nestor bankumukunzi arongoye urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi avuga ku bimenyeshamakuru biri mu bihano iyo nkuru hamwe niyerekeye urubanza rw'abamenyeshamakuru batatu mu rwanda baburana ku vyaha vyerekeye ibiganiro bakunze gucisha ku mbuga ngurukanabumenyi ya youtube hamwe n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze mwese dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugenzi wacu aloyizi bigirimana yayabateguriye aloyizi urakoze oriyane ndamutse n'abaduteze amatwi umutekano muke urangwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni intambamyi mu twigoro two kurandurana n'imizi ikiza ca ebola kimaze guhitana abantu barenga ijana na mirongo itanu nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms tarike jasarevike mu mpera y'indwi iheze abakozi babiri bo mu gisata cy'amagara y'abantu hamwe n'umusirikare wa kongo barishwe n'abitwaje ibigwanisho umunsi ukurikira abanyagihugu bo mu gisagara ca beni nabo barateye amabuye iyi modokari y'abagira neza igihe hari imyiyerekano yamiriza ikindi gitero c'abitwaje ibigwanisho cahitanye abantu cumi na batatu ivyo biba mu gihe oms ishikiriza ko mu gihe bohagarika ibikorwa umugera wa ebola ushobora kwandukira ibihugu bihugu bibanyi nka Uganda, u Rwanda n'u Burundi. Kugerageza gutera bombe abategetsi ba leta b'iki gihe hamwe n'abatakiri ku mirimo ni ukugaba ibitero kuri demokarasi. Ibyo byashyikirijwe na perezida wa leta z'ubumwe za Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa gatatu aho yari mu bikorwa byo kwiyamamaza. Ayo majambo yayavugiye muri leta ya Wisconsin ni nyuma yaho abategetsi bavuze ko bariko bararondera kumenya uwarungitse udupaki duku, duke, dute, udupaki murambabarira dutezemwo ibisasu vya bombe ku ngo za perezida barack obama na hillary clinton yahiganywe mu kibanza c'umukuru w'igihugu muri bibiri na cumi na gatandatu utwo dupaki kandi twararungikiwe abandi bafise igihagararo mu mugambwe w'abademokrate umunsi wose w'ejo ku wa gatatu abategetsi bo mu migambwe ibiri ikomeye yaha muri amerika barasabye koba ugukundana nk'abanyagihugu bamwe n'aho bafise ibyo badahuriza ko muri politike Nancy Pelosi hamwe na Chuck Schumer barongoye abademokrate mu manama nshingamateka na Sena ya Amerika mu itangazo basohoye ejo kuwa gatatu bagiriza Perezida Trump ko ari we ntandaro y'ico cuka kibi ca politike mwamenya ko atanumwe yahitanywe n'utwo dupake tw'amabombe kandi ababikoze bakaba bariko barakurikiranwa umumenyeshamakuru w'umuyapani yikorera ku giti ciwe ari mu nzira atahuka mu gihugu ciwe ni nyuma y'imyaka irenga itatu yari amaze yaranyurujwe mu gihugu ca siriya abategetsi b'ubuyapani i tokiyo baremeje ko uwo mugabo w'imyaka mirongo ine n'ine azwi ku izina rya jumpei yatsuda yidegemvya muri iki gihe nta makuru y'ingene yarekuwe aramenyekana ariko umuvugizi wa leta y'ubuyapani yavuze ko ibihugu vya katari na turukiya byafashije kugira ashobore kurekurwa abagwanyi begamiye umuhari w'iterabwoba al qaida muri siriya nibo bakekwa kuba baranyuruje uwo muyapani ya suda acinjira muri siriya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gukurikirana amakuru y'intambara nayo umuyobozi w'ikigo kijejwe iperereza hanze ya leta z'ubumwe za amerika seya ariwe gina hasper ari aho ari muri turukiya gutohoza ku rupfu rw'umumeshamakuru jamari hashogi yashikirije ko yumvirije amajwi yafashwe uwo mumeshamakuru ariko araborezwa igufa gushika yicwe iyi nkuru yashikirijwe ku munsi wa gatatu ejo n'ikinyamakuru the washington post candikira hamwe leta z'ubumwe za amerika iki kinyamakuru cyavuze kandi ko hari uwundi muntu yumvirije ayo majwi yavuze ko atagukekeranya kandi ari cemeza cy'uko leta z'ubumwe za amerika zikwiye gukorera ko mu kwegeka urupfu rwa kashogi kuri arabiya sawudite perezida donald trump yavuze ko abona arabiya sawudite nk'igihugu gifitaniye imigenderanire myiza na amerika na cyane cyane ko kinagurira ibigwanisho muri amerika arasa rero n'ugukekeranya k'umuhungu w'umwami muhammad bin salmani yoba yaragize uruhara mu iyicwa rya kashogi umuhinga yigenga wa oni nawe mu byo uburenganzira bwa kiremwamuntu muri irane yahanuye irane ejo kuwa gatatu gukuraho igihano cyo gupfa ku bana bakiri bato umuhinga javayide rehmane asaba abategetsi ba irani gukuraho igihano cyo gupfa ku bana hamwe n'ubundi bwicanyi bukorerwa abana kugira bisungiye mu mategeko mpuzamakungu ibyo yabibwiye akanama kawoni kajejwe uburenganzira bwa muntu rehmane yavuze ko abana batanu baciriwe urubanza bagirizwa kwica abantu bose abo bana rero bakaba barishwe muri icyo gihugu cya irane muri uyu mwaka wonyine
urakoze aloyizi ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere iyarusha kuri uyu wa gatatu inyuma y'umutaga niho hatanguye ibiganiro bihuza abarundi iyarusha muri tanzania umuhuza yabwiye ijwi rya amerika ko atanyisho n'imwe araronka ivuye mu burundi y'uko leta izokwitaba canke itazokwitaba ivyo biganiro inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru igihe cy'isaha cumi n'iminota mirongo itatu amasaha yo muri tanzania niho abanyepolitike b'abarundi binjira mu cyumba cy'inama bahamagawe n'umuhuza benjamin mukapa imbere y'umutaga umuhuza yari kwabonana n'umugwi mutoya w'abantu cumi ugizwe n'abahoze batwara uburundi domisiano ndayizeye na ntibantunganya silivesi gervais rusikiri yahoze ari cegira cya kabiri c'umukuru w'igihugu charles nditije wo mu runani senarede n'abandi yabonanye kandi n'abaserukira ubumwe bwa buraya ishami mpuzamakungu oni ubumwe bwa afurika n'akarere k'ibiyaga binini ambasaderi david kapya umuhanuzi mukuru wa mukapa yaciye abwira ijwi ry'amerika ko gushika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu leta y'u burundi itari bwavuge ku mugaragaro aho ihagaze kuri ibi biganiro nagenda ababwire ko gushika ubu atanyishu n'imwe turaronka ivuye mu burundi ko bitaba canke batazokwitaba kuko twari twabasabye ko bogerageza bakaza ubica umuhuza ariko arakora ni uguhuza abitavye uko bari kose intumbero ni uko bashira hamwe ivyiyumviro vyabo ku matata ari mu burundi bakavyandika hanyuma bakabishikiriza umuhuza umuhuza yatanguye imibonano mu gatondo yabonanye n'abaserukira abandi muri abo banyepolitike bitavye yabonanye kandi n'abaserukira amakungu bari ngaha aho umuhuza yabonana n'abaserukira amakungu yabasabye ko nabo bogira ico bakoze kugira ngo abataritaba bitabe maze ibikorwa bitera imbere
and uh, sought their help Uh, to the process.
ico bikoze umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamiye ejo yemereye ijwi ry'Amerika ko atantumwa n'imwe barungitse muri ivyo biganiro Ntagwamiye yagize ati twarandikiye umuhuza tumusaba ko ibiganiro vyo kwigizwa inyuma bigatunganywa inyuma y'ukwezi kw'icumi kuko Burundi bugandariye gwa gasore na ndadaye nta nyinshi umuhuza araturungikira uretse leta n'umugambi uri ku butegetsi cnddfdd ntiwitavye co kimwe n'indi migambwe bicuditse baseguye ko badashobora kwitaba kandi leta itaje gushika ubu abitavye ibiganiro bose n'abatavuga rumwe na leta igice kinini cabo n'abahunze igihugu bari mu bihugu bitandukanye vya buraya hamwe n'abavuye mu burundi barenga cumi kuri abo hiyongera ko rero abahoze batwara uburundi silivestre ntibantunganya na domisiano ndayizeye Charles Nditije ari mu mugwi mutoya userukira abandi wabonanye n'umuhuza avuga ko bameneye inda ku rukumu mu kubwira umuhuza ko bisa n'ivyamunaniye guhuza abarundi twabubwiye tuti mbega muvuga gute yuko ari ibiganiro vya nyuma ubwa mbere bavuga ko ari um, inshuro igira gatanu nta nshuro kubwacu iraba kuko nta na rimwe nta na rimwe harigereza impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane biti turabyumvikana ibindi tuvyumvikana kugira mm, abahuza baje hagati bagira ati mutumvikana ko mu wese naheba iki wundi aheba iki twabwiye tuti rero nimba mwibaza yuko ari ibiganiro vya nyuma rwa mwebwe byabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bakorera mu ngata abandi nabo nka nise niyo nkuru umunyamabanga nshingwabikorwa w'urunani rwabo senared basabira ibihano leta y'u Burundi kubera iyo nyifato yo gusiba ahubwo amakungu yaratevye nk'ibi bihugu biri muri aka karere kandi bara- ba- ba- barabiteje isoni ni ibiganiro bi- bitegurwa kandi bifashwe mu mugongo n'ibi bihugu byo muri aka karere biherukiye muri yase ivyo bihugu vy- vyose rero biriko biragira inguvu z'uko mu Burundi bogaruka amahoro leta y'uburundi ikaba ari ibyanka nivyo vyari bikwiye guhaguruka ubwa mbere bihagurukire iyi leta tanzania yonyene nk'ubu yovu- yo- yovuga iti twebwe twarabahaye aho mukorera turabaha uwahoze ari umukuru wa tanzania kugira ngo abafashe kugarukana amahoro iwanyu mwamusuzuguye turabafatiye ingingo bakagira kujya kwa nyere ba- yambargo bakagira kujya kwa nyerere bati nta kintu kizoshobora kwinjira i burundi kivuye kuri poli tanzania y'i dar es salaam aba aba- aba bantu batwara uburundi bogondozwa nations unies amahera menshi ava muri nations unies union europeyenne naho baguma bayituka batanga amahera ya amisome y'abasoda bari hanze nibo bayatanga naho babandanya babatuka bitekanijwe ko kugurura icese ibyo biganiro bizobe ejo kuwa kane ni ibiganiro bizomara iminsi itandatu byitabwe n'abatavuga rumwe na leta gusa barenga mirongo itanu byekarabe niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika urwego sense rujejwe gucungira ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi rivuga ko rwakurikiranye cyane mu mezi atatu arangiye ibinyamakuru vyumvirizwa na benshi mu burundi kugira ntibikore amakosa nestor bankumukunzi arongoye urwo rwego avuga ko ibimenyeshamakuru biri mu bihano ni ibihano birangira urwo rwego ruzoraba ko bishobora gusubira gukora ukuri kwamye ivyo akaba yabivugiye mu nama yagiranye n'abayobozi b'amaradiyo akorera mu burundi inkuru ya mugenzi wacu raymond zimana ariko arashikiriza ingene ibimenyeshamakuru vyakoze mu mezi atatu ari ukwezi kw'indwi ukw'umunani hamwe no kw'icenda bibiri na cumi n'umunani abarongoye amaradiyo akorera mu gihugu c'u Burundi urongoye urwego senese rujeje gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi nashima ko hari vyiza vyakozwe yemeza ko n'amakosa atabuze nestori bankumukunzi yasavye abarongoye abandi kuza bararaba inkuru imbere y'uko zivuzwa bo baba hafi iminsi yose kandi umwanya wose mu ntumbero y'uko babaha intumbero y'ingene bakora akazi kabo eh, kugira ngo amakosa twagiye turabona amwe amwe ava ku kutamenya amategeko cyangwa kutamenya ingene umwuga ukorwa ayo makosa ntasubire ku buryo caba ikiganiro yaba inkuru kanaka ishikirizwa abenegihugu urongoye ico gisata caba ico kumenyesha amakuru canke c'ibiganiro nawe yagize ico abivuga ko agatanga uruhusha ikindi yashimikiyeko ni ukubahiriza amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru na cane cane mu gihe uburundi buriko buja mu kiringo c'amatora abajijwe igituma hari ibimenyeshamakuru urwo rwego rwakurikiranya bikomeye banka umukunzi yavuze ko ivyakurikiranywe gusumba ibindi ari vyumvirizwa n'abantu benshi mu ntumbero y'uko vyokora neza igiti iyo camye ivyamwa vyinshi kirabwa na benshi mbere rimwe rimwe n'amabuye kikayaterwa ibinyamakuru rero bikurikiranwa na benshi birumvikana yuko urwego rukurikirana mwuga wo kumenyesha amakuru rubikurikirana gusumba ibindi kandi tubikurikirana kugira ngo tubigirire nabi ni mu ntumbero y'uko eh, twobifasha gukora byisunga amategeko mu ntumbero y'uko vyokwama bikora neza atavyononekaye mu bafashe amajambo harimwo uwaserukiye iradiyo y'abongereza bbc siriyake muhawe nayo yagarutse ku bihano vyafatiwe radiyo n'iradiyo ijwi rya amerika kuko hariho ba- abatabitahuye neza bakanka ko abamenyeshamakuru b'ayo maradiyo bakora mwibaza ko ari akanya keza kugira ngo babwire yuko tubujijwe ko twumvikana mu burundi ariko tutabujijwe gukora kenshi twarabituye duhamagara tuti nyabuna uyu muntu umubwire yuko tutabujijwe gukora ariko tubujijwe kuvugira ku butaka bw'uburundi gusa ariko rimwe rimwe byaragoranye ugasanga iyo tugiye gukora dutashuka kuko turonsa akanya mubabwira ibyo turekuriwe n'ibyo tutarekuriwe kuko ejo naho twoheza ibihano dushobora kuma tubonwa nabi kandi tutarabanza hariho ibihano bifatwa kugira abantu bahanura atari uguhana kugira ngo abantu babaye ibicibwa musigurire abatanga inkuru mu minisiteri atandukanye igihano twafatiwe icyo ari cyo ibyo turekuriwe ibyo ari byo urongoye sense ntiyashimye kwishyura kuri icyo kibazo abajijwe ku bijyanye n'ibimenyeshamakuru biri mu bihano uyarongoye sense yavuze ko urwo rwego rutariho kubwira ruhasha ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru acayemeza ko bazoraba bakavugana n'abarongoye ibyo bimenyeshamakuru n'iyi bihano byarangira kugira barabe ko byosubira gukora iyo igihano gifatiwe umuntu canke ikinyamakuru canke ikindi gisata si mu ntumbero ko kibabaza ni mu ntumbero gifasha kwikosora ivyo bihaniro vyafashwe intumbero yavyo niyo kugira ngo ivyo binyamakuru vyikosore bikore neza gusumba ivyo binyamakuru vyafatiwe ivyo bihano uh, n'ivyikubita gashi canke ivyo bihano bigahera tuzoheza tuvugane turabe ko vyosubira gukora urwego sense intumbero yago si ukugara ibinyamakuru si uguhana no guhasha ni ukugira ngo umwuga wo kumenyesha amakuru utere imbere neza gusumba mu burundi maze ugira icyo ufashije mu iterambere ry'igihugu n'abantu urukurikirane rw'amanama urwo rwego ruriko rurakora ku barongoye ibimenyeshamakuru mu burundi rukaba rubaye inyuma y'aho muri uno mwaka urwo rwego rufatiye ibihano bimwe mu bimenyeshamakuru harimwo kugara imirongo ya fm y'iradiyo ijwi rya amerika n'iradiyo y'abongereza bbc mu kiringo cy'amezi atandatu kuva mu kwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani ibindi bimenyeshamakuru biragabishwa ahanini radiyo y'abafaransa rfi radiyo isanganiro radiyo kiritire radiyo ccib fm plus hamwe n'ikinyamakuru iwacu urwo rwego rukaba rwagirije ibyo bimenyeshamakuru ko byahonyanze amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru i bujumbura remonzi imana ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya short waves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda umucamanza muri sentare y'intango ya nyamirambo yaraburanishije abamenyeshamakuru batatu bakorera muri icyo gihugu ku ngingo y'ifungwa cyangwa ifungurwa ry'agateganyo abo baregwa ku byaha byo guteza imvururu mu banyagihugu no kuvuga nabi leta y'u rwanda mu mahanga ni ibyaha biva ku biganiro bakunze gucisha ku mbuga nkurukanabumenyi ya youtube ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu eric bagira ubusa abo banyamakuru uko ari batatu bose ni abanyarwanda biganye mu ishuri ry'itangazamakuru bitegereje ku masura bigaragara ko bakiri bato bagaragaye ku rukiko bari mu mapingu barinzwe n'umupolisi bambaye bisanzwe hasi bari mu nkweto zo kogana umushinjacyaha arabarega ibyaha bikomeye byo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda no gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha leta mu bihugu by'amahanga yavuze ko abo banyamakuru bifashishije umuyoboro wa youtube bafunguye icyo bise iwacu tv bacishagaho inkuru bihimbiye zuzuyemo ibihuha aravuga ko hari zimwe babasanganye ku masede na za mudasobwa zabo hari zimwe mu nkuru umushinjacyaha yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa nyamirambo ko abanyamakuru bazihaga imitwe bidahuye hari aho ngo banditse bagira batabashyigikiye fpr ntibazi ibyo barimo iby'impunzi za kiziba bikomeje kuba agateranzamba mu rwanda hagiye kumeneka amaraso menshi hasigaye gato umurenge wa nyabimata wamaze kwigarurirwa n'inyeshyamba leta y'u rwanda ifite ubwoba bwinshi cyane rnc ya museveni na kayumbi irakataje n'izindi umushinjacyaha aravuga ko bwana jean damascene mutuyimana ariwe wafashe iya mbere mu gutangiza iwacu tv mwibazwa ry'abaregwa mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha ngo bemeye ko bashinze iwacu tv bagamije gukorera amafaranga kuko ngo bari bafitanye amasezerano na google umushinjacyaha avuga ko bemeye ko mu nkuru bandikaga bazihaga umutwe uhabanye n'ibizikubiyemo bagamije kongera umubare w'ababakurikira yavuze ko bwana mutuyimana yari yarafunguje konti muri banki ya ekobanki ubwo yamwishyuriraga amafaranga agabana na bagenzi be umushinjacyaha aravuga ko inkuru z'aba banyamakuru zakurikiranwaga n'abantu benshi barimo abo mbere mu gihugu no mu mahanga arabarega kandi ko bari barashinze urubuga nkoranyambaga rwa whatsapp bise iwacu tiriyo staff bahuriragamo baganira kuri izo nkuru bariyise amazina atari aya nyayo umushinjacyaha agashingiraho asaba ko baba bafunzwe by'agateganyo kugira ngo badakomeza gukora icyaha aravuga ko aribwo ubutabera bwababonera igihe bubashakiye bwana jean damascene mutuyimana washinze iwacu tv yemeye ko bayikoreshaga ntaho yanditse mu buryo bwemewe n'amategeko yavuze ko ku ikubitiro yayishinze agamije kujya ashyiraho inkuru yakoraga mu bindi bitangazamakuru indirimbo n'ibiganiro by'abahanzi yavuze ko nk'umunyamakuru yumva ko yemerewe gukoresha umuyoboro uwo ari wo wose yavuze kandi ko yashoboraga gukoresha iwacu tv ikamutunga mu buryo bw'imibereho kuko nta kindi gitangazamakuru yaragikorera yavuze ko hari zimwe mu nkuru ubushinjacyaha bumurega kandi zitari ku rubuga rwabo kandi ko n'ibyo batangazaga batari baga bagambiriye gukwirakwiza impuha ku kijyanye n'imitwe y'inkuru baregwa kwandika idahuye n'ibizikubiyemo yagize ati inkuru yose ikenera umutwe kandi ugomba gukurura abasomyi bizwi nka hooking title mu rurimi rw'icyongereza ati twashyiragamo akunyu nyine ariko tutagamije gukwirakwiza impuha yavuze ko umutwe ukurura abasomyi ari rimwe mu mahame y'itangazamakuru bwana mutuyimana na bagenzi be babwiye umucamanza ko inkuru bandikaga babaga bazikuye ku bindi bitangazamakuru byemewe gukorera mu rwanda byizewe bo bagahindura imitwe yazo umucamanza abacamanza mu rukiko rw'ibanze rwa nyamirambo yabajije niba igihe babaga bamaze kuzitangaza nta mpungenge bumvaga bibateye bamusubije ko nta mpungenge byabateraga kuko ibyo babaga bagamije kitari ugukwirakwiza impuha abaregwa bose bavuze ko kubera bari barashyizeho nimero zabo za telefone ku washaka kubaha amakuru inyunganizi n'ibindi ababa bakurikira ngo barabashimaga bityo ko iyo basanga biteye impungenge nabyo bari kubibabwira ku rubuga rwa whatsapp bashinjwamo kwiyita andi mazina basobanuye ko bitari muri urwo rubuga ahubwo byashingirwa n'ubusanzwe ku mazina batunze muri telefone bari basanzwe bahimbana hagati yabo ku ntebe y'ishuri nk'aho ubushinjacyaha buvuga ko nshimiyimana jean batiste ukorera ikinyamakuru igihe com bamwitaga imvururu shadrake n'insenga ukorera imvaho nshya nk'umunyamakuru wigenga we asobanura ko bamwitaga imvuriwe akabyiniro bamuhaye bakigana gashatse kuvuga umuntu wari warateye imbere umucamanza yongeye kubabaza niba barateruraga inkuru basomye cyangwa bumvise ahandi bakazishyira mu majwi n'amashusho nta bushakashatsi bundi bazikozeho basubije ko batakoraga ubushakashatsi cyane ko ngo zimwe zabaga zigaragaramo uruhande rwa leta y'u rwanda bivuze ko ko nawe yabaga izemera ubushinjacyaha buvuga ko mu bakurikiraga iwacu tv harimo umunyamahanga wohereje bwana niyo nsenga ubutumwa kuri whatsapp busebya umukuru w'igihugu uregwa yavuze ko akibona ubwo butumwa bw'umuntu atazi yahise amuburuka kuri whatsapp Metre Protogene zigira babiri ubunganira arasanga nta mugambi bari bafite wo gukora icyaha kuko ngo ibyo bakoze byari bigamije kwinjiza amafaranga menshi binyuze kuri YouTube agasaba ko bafungurwa bagakurikiranwa bari hanze byaba na ngombwa urukiko rukagira ibyo rubategeka kubahiriza byaba na ngombwa umuyoboro wa YouTube bakoreshaga bakawufunga ni nabyo abaregwa basaba ku gicamunsi cyo ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'uku kwezi kwa cumi nibwo hazamenyekana icyemezo cy'umucamanza kirekura cyangwa gikomeza gufunga by'agateganyo abaregwa aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i kigali
ibi byashize byasigiye igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ubushyikirizwamanza bukuru mu rwanda bwabaye bushyize haruhande dosi cumi na zitatu z'abantu bari bakurikiranwa ibyaha bya jenoside batakibarizwa mu rwanda ku mpamvu bwise izo kubura ibimenyetso ibindi kuri inkuru mugenzi wacu asumta kaboyi mu itangazo ryashyizweho umukono n'umushinjacyaha mukuru w'u rwanda jean bosco mutangana rigaragaza urutonde rw'abantu cumi na batatu barimo abagabo cumi na babiri n'umugore umwe ubushinjacyaha bw'u rwanda bwafashe icyemezo cyo gushyingura dosiye zabo ku mpamvu ubushinjacyaha buvuga ko ari izo kubura ibimenyetso mu bari basanzwe bazwi cyane hajemo umugabo ntawo bari morise uyu avuka mu cyahoze ari perefegitura ya butare uyu mugabo azwi kuba yarabaye mu myanya ikomeye ku buyobozi bwa yuvenali habyarimana aho yabaye umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'u rwanda kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo inani na rimwe kugeza mu igihumbi magana cyenda mirongo inani n'umunani yanabaye minisitiri w'amashuri makuru n'ubushakashatsi ntaho bari maurice agaragara ku rutonde rw'abatanze imigabane muri radiyo rtrm ishinjwa kubiba urwango n'amacakubiri mu banyarwanda ubushinjacyaha bw'u rwanda buvuga ko abarizwa mu gihugu cy'ububirigi ntaho bari maurice azwi kandi nk'uwashakanye na madamu nyiramasubuko polina wabaye minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'umugore akaba aherutse gukatirwa n'urukiko rwashyiriweho u rwanda rukorera arusha igifungo cy'imyaka mirongo ine n'irindwi n'umuhungu we ntaho bari sharomu ntaho bari ubushinjacyaha bwamukurikiranaga ibyaha bya jenoside bukaba bwafashe umwanzuro wo kuba bushyinguye dosiye ye ku rutonde rwasohowe n'ubushinjacyaha bw'u rwanda hagaragaraho kandi kinyoni stanisilasi uyabarizwa mu gihugu cya kameruni wavuka mu cyahoze ari perefegitura ya kigali ngari akaba yarigeze kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko haza kandi kuri urwo rutonde abandi bagabo icumi barimo uwitwa gakindi enosi kayumba norma bizimungu teresifori banga uwihana ivunwa vedaste ngendahayo puraside majoro rurangirwa yuvenali ntambiye siliveri jabo joseph n'umugore umwe rukumbi nyiramujyana mbere imakire abaregwa bose nta n'umwe ubarizwa ku butaka bw'u rwanda bamwe bari mu bihugu by'i burayi abandi bakaba kanada na amerika twegereye umunyamategeko bayingana janvier tumubaza icyo iki cyemezo kivuze ku butabera bw'u rwanda urwego rw'amategeko gishobora kugira icyo bigaragaza bishobora kugaragaza ko ubutabera bw'u rwanda nabwo atari ubutabera buhantinga gusa abantu bakoze jenoside ntabwo ntabwo mvuga guhiga bukwara abantu kubera ko abumvise ko baregwa jenoside ugahita wumva byanga bikunda ugomba kubakurikirana urumva ni nk'aho ubutabera budafite isura yo gukoresha bya bindi ngira ngo bikunda kuvugwa kenshi ko abantu bakurikirana abantu gusa kubera impamvu metere bayingana janvier yanadusobanura icyo bivuze ku rwego rw'amategeko gushyingura dosiye biba bivuze ko umushinjacyaha mu iperereza rye yasanze nta bimenyetso bihagije bishobora gutuma aregera urukiko kugira ngo dosiye iburanishwe gusa kenshi na kenshi nubwo bivuga ko uwo muntu nyine adashobora kuregerwa bitanga hari ibintu bibiri bikorwa mu rwego rw'amategeko yacu ni ukuvuga ngo abaregera indishyi bashobora kugira icyo bakora inzira ya mbere ni uko abaregera indishyi bashobora gushaka ibimenyetso bakaba babishyikiriza umushinjacyaha noneho bagasaba ko abisuzuma icyo gihe mu gihe bihari ashobora kongera akagira icyo akora inzira ya kabiri ni uko mu gihe atabikoze bisobanuye ko hashobora kubaho ibyo bita sitasiyo direkiti ni ukuvuga ngo ni ukurega utisunze ubushinjacyaha aba bantu se ko batari mu gihugu imbere ibyo byose umbwiye byashoboka ni ingorane ikomeye cyane kuko urumva ntabwo biba byoroshye ko abantu ku giti cyabo nk'abakorewe icyaha babasha koko gukurikirana abo bantu mu gihe n'ubushinjacyaha ubwabwo biba bigaragara ko bitabworoheye umwarimu muri kaminuza y'u rwanda dr etienne ruvebana we yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko gushyingura dosiye mu cyaha cya jenoside bitavuze ko iyo dosiye iba ishojwe burundu uyu mwarimu muri kaminuza avuga ko imanza za jenoside zidasaza ko nubwo hashyira imyaka myinshi hakazaboneka ibimenyetso bishya bitabuza aba bantu gukurikiranwa asumta kaboye ijwi rya amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro ya washington dc mwari kumwe na oriyani itangishaka turabashimiye
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.